N'ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twarateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona kuri uyu wa gatanu mu Rwanda hashizwe ahagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kugene imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yakoreshejwe hari uburwayi bwateye banyakubaho yuko ibi bigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka you see they give us their own terms ariko twebwe dukora kuri international standard uwo ni bwana obadiya biraro umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu rwanda igihe yageza raporo yiwe ku nama nshingamateka amakenga yo kwandura umugera wa korona ni yose ku babyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa ekole independant na bamwe mu bigisha bari kuri iryo shure riri bujumbura mu burundi umuryango w'ubumwe bw'uburayi urasuzuma uko uzokora mu gihe israel iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe bya si jordania idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara muri afurika cdc cyane baguye kivuye inyuma ingingo ya leta y'uburundi yo kwirukana uwuseruka ishyirahamwe oms muri icyo gihugu umutegetsi mukuru ayoboye urugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa korona muri afurika dr john kengasong yiyamirije leta y'uburundi ku ngingo yayo inyuma yo kwishyirahamwe oms yerekanye impungenge ku bibazo by'abantu baba buzuranye mu makoraniro yerekeye amatora yimirije kuba mu burundi ishyirahamwe oms rivuga ko ivyo bishobora gutuma ikiza cy'umugera wa korona gikwiragira ibiro by'ishyirahamwe oms mu karere ka afurika biherutse kwerekana amakenga ku bantu bari buzuranye mu ikoraniro ryerekeye amatora riherutse kuba ry'umugambi uri ku butegetsi cndfdd mu nyuma yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu yandikiye ikete ishyirahamwe oms avuga ko uburiserukira mu burundi walter kazadi mulombo aziririjwe mu gihugu ko ategerezwa kuva mu gihugu uno musi kuwa gatanu hamwe n'abandi bahinga batatu ba oms umuyobozi mukuru w'ikigo cdc dr john kengasong amenyesha ko iyo ngingo ya leta y'uburundi ibabaje kubera ije mu gihe gukorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa korona bikenewe cyane rwose yamenyesheje ko hamwe uburundi bwoba bufitaniye ibibazo ibyo ari byo byose n'ishyirahamwe oms vyoba vyiza bubitoreye inyishu biciye mu biganiro imyaka myinshi igihugu ca somaliya camaze mu ngwano yaratumye kitoroherwa mu kurwanya aduhe inkuru y'idonido umutekano muke hamwe n'ingwano zitavana ko zabaye muri icyo gihugu mu gihe kirekire biri mu bintu bituma somaliya kitoroherwa mu guhangana n'ikiza cya korona ivyo vyatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba naho leta igerageza gutanga amakuru y'ukuntu ico kiza cifashe mu gihugu ibiharuro vy'abantu bamaze kwandura uyu mugera w'izwi vyashikirijwe na kaminuza muri leta z'ubumwe za amerika johns hopkins university ikwirikiranira hafi ico kiza birarenga igihumbi n'amajana abiri harimo abantu mirongo itanu na batatu bamaze kwitaba umuremyi nyamara amajambo atabara imbabare atari make hamwe n'abategetsi bajejwe ivyerekeye amagara y'abantu muri somaliya bavuga ko ibiharuro vy'abantu bamaze gufatwa n'uyu mugera n'abo umaze guhitana birenga aho mu gihugu ca somaliya hari inyubakwa imwe yonyene ikoranyirizwamo abantu biketswe ko uyu mugera ifise ibikoresho vyankenerwa ku banyagihugu imiliyoni cumi na zitanu urakoze frederic amashirahamwe yigenga hamwe na banki bitanga ingurane ntibishyigikiye umugambi wo guhebera amadeni kivunga ibihugu vyo muri afurika ibindi na frederic nkundikije amashirahamwe hamwe n'amabanki bikomakomeye muri iki gihe vyarashinze umurwi ushasha uzofasha ibihugu vyo muri afurika bihanzwe n'ingaruka mbi zikiza ca korona ku butunzi bwavyo uyu murwi mushasha uzwi ku izina africa pcwg uzorangura ico gikorwa co gufasha ibihugu vyo muri afurika ufatanije n'abategetsi mirongo ibiri na batanu b'ayo mashirahamwe n'ayo mabanki bifise umutahe urenga tiriliyoni icenda z'amadolari y'abanyamerika uzoha kandi ibihugu vyo muri afurika umurwi g20 w'ibihugu biteye imbere mu vyerekeye ubutunzi ishirahamwe mpuzamakungu fmi hamwe n'ayandi mabanki yafasha mu iterambere akaryo ko kuyagira hamwe ibibazo vy'ubutunzi vyatewe n'ikiza ca korona ibihugu vyo muri afurika biriko birahangana n'ingaruka z'ikiza ca korona ikiza ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu oms vyatangaje ko gishobora guhitana ubuzima bw'abantu bari hagati imiliyoni mirongo ibiri n'icenda na mirongo ine na zine mu gihe kitotuzwa uyu murwi wabuze kwayo mashirahamwe adashobora gutanga inyishu imwe ku bihugu vyose vyo muri afurika kandi ko inyishu nk'iyo yoba impfa gusa tugushime kandi frederic kuri iyo nkuru muri zimbabwe umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta movement for democratic change mdc mu mpfunyapfunyo uvuga ko hari abanywanyi bawo irengero ryabo ritazwi umugambwe mdc watangaje ku munsi wa kane ko irengero ry'abanywanyi batatu bawo ritazwi umunsi umwe inyuma y'uko bagize uruhara mu myerekano ku ibura ry'ibifungurwa igipolisi kirahakana ko bari mu minwe yaco inyuma y'uko kimenyesheje ko bahagaritswe abatavuga rumwe na leta ya zimbabwe barakunda kuzimangana mu gihugu umugambwe mdc umenyesha ko ufise ubwoba ko abanywanyi babo harimwo umushingamateka banyurujwe n'abajejwe umutekano umuvugizi w'igipolisi paul newsi yasubiwemwo n'itangazamakuru avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe mdc bahagaritswe kubera bagize uruhara mu myiyerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi yamara ntabashoboye kumushikira kugira agire ico abivuzeko ivyo vyaravyuye ubwoba kuho abo bantu bashobora kuba bari muri iki gihe hamwe n'umutekano wabo mu itangazo umuganga utavuga rumwe na leta mdc usaba ko barekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa inama y'abashikiranganje b'imigenderanire n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi iba uyu munsi hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo kugira ngo bigire hamwe ico umuryango wabo uzokora israeli iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe vya sijordaniya thomas kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru guverinoma nshya ya israeli iteganya gutangaza mu kwa karindwi umugambi wayo ba minisitiri b'uburayi bwiyunze barashaka rero kugira umwanzuro umwe bose bahurijeho uko ari makumyabiri na barindwi barakora inama yabo ku buhanga bwa video conference leta ya yorodaniya imaze iminsi itakambira amahanga by'umwihariko umuryango w'uburayi bwiyunze ibasaba gufata ibyemezo bikaze byo kubuza israeli kugera ku mugambi wayo nyamara uburayi kugeza ubu ntibuzi icyo bugomba gukora koko rero yosep borel ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'uburayi bwiyunze avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bitavuga rumwe ku mugambi wa israeli ndetse no kuba bayifatira ibihano mu kwezi kwa karindwi gushize ariko borel yatangaje ko uburayi bushyigikiye ko leta za israeli na palestina zibaho zombi uko ari ebyiri zigenga zituranye mu mahoro na demokarasi ubusanzwe umuryango w'uburayi bwiyunze uhora wamagana koloni z'abayahudi israeli imaze imyaka yubaka ku butaka bwa palestina ariko nta byemezo bujya buyifatira hagati aho umuhango wo kwimika guverinoma nshya ya israeli wagombaga kuba warabaye ejo kuwa kane warasubitswe kubera ko minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yananiwe kumvikana imbere mu ishyaka rye ku bagomba kuba ba minisitiri biteganijwe ko guverinoma nshya ya israeli izarahira ku cyumweru
ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezitata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho imyiyamamazo y'abakandida bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu ibandanye abakandida bigenga babandanije mu ntara zo hagati mu gihugu aho bose bavuga ko imbere ya vyose baramutse bahawe amahigwe bazoteza imbere abirimizi n'ubuzi buto buto roje wirikaneza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru Francis Rohero na Diodone Nahimana abakandida bigenga uyu munsi uko bakurikirana biyamamarije mu ntara za Gitega hagati na hagati no mu Rumonge mu manuko bushiye uburengero Nahimana ho mu manuko hari ntara zegeranye na Tanzania bazibamwo bakunze guhungiramwo kuva ejo ari makamba abaha ubutumwa tubwifuza yuko ibishoboka byose byokorwa kugira ngo dusubire kumva umurundi asuzugurwa yitwa impunzi mu mahanga kiretse uwabihisemo gusa uko ashaka kwibera muri ayo mahanga muri hafi ya Tanzania mbega turavye muri burundi tukaraba mbega uyu munsi hagati y'abantu bahungira muri tanzania n'abo muri tanzania bahungira mu burundi ni hehe hari impunzi nyinshi cyane abanyetanzaniya nta bwenge bwinshi badusumbya si ibindi bintu bafise tudafise ariko gusa nuko tuba twatunganije nabi ibijyanye n'iby'intwaro n'iby'uburongozi bw'igihugu nimwatwizera tugatorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu yuko atamurundi azosubira guhunga igihugu ciwe umuntu agende agiye gutembera umuntu agiye agende ku- agiye mu by'urudandazwa ariko atari ko arahunga mwene wabo umuvukanyi atari ko arahunga umuntu kubera ko badasangiye ubwoko umugambwe cyangwa ibindi byose nk'ibyo tuba twumva ukwishira n'ukwizana na rohero nivyo ashira imbere twarabonye rero yuko agateka kazina muntu gashobora gu- gutuma gatera imbere igihe umurongozi ataza kwikingira abantu umengo yamateganyije inzego z'umutekano kuja kubabaza abandi kubarondeza isakisaki ibintu byinshi bishobora kwama umengo ariko arikingira abantu bagaca bafungwa abantu bakababazwa bagakubitwa ukamenga ubuzima bwiwe nibwo buja imbere akenshi nico igihe rero twebwe tuzanywe ni kwibaza ubuzima bw'abantu ingene baza kumererwa bose muri rusangi abakozi ba leta bose muri rusangi abantu bariko barakora ibibateza imbere muri iki gihugu twumva ingorane zabo ntituza kubafata nk'abansi b'igihugu ahubwo twumva ko dushingiye kumenya ibibafitiye ubuzima ivyo bintu rero bica bituma agateka kazina muntu kamera neza turamaze gukurikirana kenshi mu materiye twagize dusanga amategeko ni meza mugabo habuze umutima w'uburongozi wo gushobora kugirira neza abantu abantu na cane cane abakora urucuruzwa ruto ruto mugenzi we arabiyumvira ko kurusha urabona ngaha muri umuryango winjiriza uburundi ibidandazwa byinshi bivuye mu bindi bihugu ibihugu byinshi bizana ibidandazwa mu burundi bica muri tanzania hari igihe dusanga ibintu bijyanye n'urudandazwa bidutunganijwe neza ugasanga hari abantu bamwe batunga n'ingoga abandi nabo bikabagora kubw'imvo zijyanye n'akarenganyo k'ingene haba gutunganywa ibijyanye bwa mbere hoho n'amakori turagomba rero ko ibyo amakori bitunganywa ku rugezo biha akaryo umuntu gutera imbere uwo ari we wese nawe waba afise urudandazwa ruto akagira uburenganzira bwo gushobora gutera imbere ataburemere bw'amakori burinze kuja kuri we iyo migambi bwana rohero nabo nyene ntayanka muga basanga hari ikindi kintu gihambaye co kuyishigikira ugukomeza itangazamakuru abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga ibyo abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntihamengo umengo hari amadosiye araba iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guha iteka uwo muntu wese yohava ahohoterwa uwo muntu wese yohava arenganywa n'ubutungane bivugwe bishigwa habona amaradiyo ibimenyeshamakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cacu twumve yuko ata muntu agisubira guhonera aho yokiriye ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba nico dushaka ko abantu bumva agateka kazina muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburisaganyirizo kuko bica bivugirwa habona abanywanyi b'imigambwe ya mbere ifise abayoboke benshi ariyo senere na sende devdede bamaze iminsi batana mu mitwe hakagira abapfa hamwe n'abakomereka umukandida w'umugambi uri ku butegetsi avunira akagohe abagwanira abatabatumye evariste ndayishimiye ushobora kwambara icyaha cyo gukubita umuntu ukamukomeretsa mu kutazoba n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe ntuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira nasanze si n'abantu bize n'amashuri menshi none kugwa utazoba n'umushikiranganji utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugaca uja gukubita mugenzi wawe mubana musangira urumva ingene witeranije gantutsewe nagira ndabahanure mubahanure umuntu ntari no ku rutonde rw'abashinga amateka agaca akubita mugenzi we none aba ariko arondera iki abanyamigambwe muze mwumviriza abakuru iyo duhuye muhora mubona amafoto dutwenga bishiga gutyana imyiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine azoba kuwa mirongo ibiri ku kwezi izosozerwa ku munsi w'imana w'indwi eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru amakenga ni yose ku bavyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa Ecole Independante na bamwe mu bigisha kuri iryo shure riri Bujumbura mu Burundi nyuma y'amakuru y'uko umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yoba yanduye umugera wa corona ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe amakuru y'uko uwo mwigisha yoba yaranduye ikiza ca virusi ya korona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma y'uko umupfasoni wiwe asanze ajejwe igisata c'abakenyezi kw'ivuriro ryitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore prince louis wa gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwarwa kwa muganga umuryango we nawe ugashirwa mu kato umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusabye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko uwo mwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose mu majambo yiwe yagize ati ndugure twamugina erega n'imbere y'uko vyemezwa ko madamu wiwe yanduye yari afise agakorora gateye amakenga yaba we y'aba bana n'umugore baranduye ni mudutabarize ahubwo nduga yitwa mugina apolinaire bizindavyi umuyobozi wa ecole independante yahakaniye ijwi rya amerika ayo makuru asigura ko uwanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa uyu mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko agwaye kuko madamu wiwe niwe bavuze ko agwaye akora kuri kirinike hanyuma mu ntumbero yo gukingira umuryango baca basaba yuko n'umugabo wiwe n'abana boguma muhira umugabo bashikiye isaha nta ipima barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko boba bagwaye ari nkamwe vyoshika na- nawe mugasanga arayifise vyoca bigenda gute hari ingingo mubona muzofata
hamwe byoshika bagapima bagasanga ararwaye n'ibintu bisanzwe azorindira bamuvure hanyuma twebwe mu kurindira yuko agaruka ku kazi hari icyo bakoze akipima ashobora guhamagara bakabukora ubuzima bw'ishuri buzobandanya buzobandanya nta ngorane n'imwe ihari turatekanye kandi biragoye nabo nabo batavuzwe si ukuvuga ko bataba barwaye hari n'aho n'abo babyeyi bazana abana bashobora kuba barwaye kuko ndi barabapima nabo bagapima bagasanga ararwaye ni ibintu bisanzwe benshi bararwaye ni nk'uko benshi barwara inkorora bigashika si ukuvuga yuko hari ibintu byaba biyangaye ku ishuri ubuzima buriko burabandanya bigashika bakamupima bagasanga ararwaye tuzurondere kuba baramusubirira muri iyo minsi cumi n'ine n'aho yoba ukwezi ubuzima bw'ishuri buzobandanya mu gihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya amerika ko hari abamaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenze uko ko hari ico bategekanya nawe atwishura ati iyi ka ishise si iya mbere mu burundi ni benshi bagwaye hanyuma nagira ngo mbwire yuko iki cashitse ntariyo n'ayandi mashuri gishika ko ntitukeneye kubyinjiramwo kuko ntitwoca tuvuga ngo ikore indepandante yoca yugara si isi yuramye none ko ubuzima bw'igihugu bubandanya ubu ko turi muri mitingi tuja mu masengero tuja mu manza woca uvuga ko boba babajanye nibaza yuko iri- ikore indepandante yoba yigenga ku buryo woca uvuga ngo ndahagaritse amasomo oya ubuzima burabandanya kabisa mbega none um, gadiregite ubu hoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mbaba bariko baratanga ivyo vyigwa no ku banyeshure mu ntumbero yo gukinga kino kiza
madamu ibyo byose nawe ngira umurundikazi nibaza yuko ata mu burundi ataha umwana yiyicarana wenyine nicyo gitangaje rero twese ko iyo ka yabonetse nubundi abana bicarana ari babiri burya bavuga ngo twukinga ku muntu wa twebwe uko amakuru twayaronse ava mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batubwira yuko burya buntu bwo gukinga ku munwa bukoreshwa n'abamaze kurwara canke abakozi bo kwa muganga twebwe ikintu dukora dushi- duhimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagendana amadesinfekta babishoboye mugabo ivyo vyo gufuka ku munwa twebwe batubwiye ko hataragera kuko nibaza ko ata namwe bariko barabikoresha mu mashuri mu burundi ko hari umuntu yabonana n'abanyeshure batari bake yigisha baba abo yigishiriza kuri ekora independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakondiswara bikaramuka bibonetse ko abifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gutyo canke hariho ingingo muzofata bikaramuka byemejwe yuko ayifise icya mbere cyoco abanza kuja kwa muganga akazogora kayakize hanyuma mu kurindira tuzoca turaba abo bana ayo mashuri yahora agendamwo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero ba- bw'amagara y'abantu bapirime babarabe kugira bahora bagirira abandi nuko baza ko vyogenda ishuri ya independante ryigenga mu burundi ribarizwamwo abanyeshure barenga igihumbi n'amajana indwi n'abigisha barenga ijana inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwaba bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ko ubwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu twongeye kurondera uwo muyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimwe na bamwe mu bari mu murwi upima ariko ntitwashobora kubaronka ku matelefone yabo abo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virusi ya korona mu burundi ni mirongo ibiri n'indwi gusa igihugu c'uburundi ni igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri nyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana tugushimire diane kuri iyo nkuru mu rwanda leta irishimira ko inyuma y'amezi abiri arangiye umurwayi wa mbere yanduye covid cumi n'icyenda agaragaye mu gihugu gushika ubu atawe irahitana ibiharuro bigaragaza ko ahubwo abakize bariko biyongera kuruta abakigwaye umumenyeshamakuru wacu mu rwanda sumutakabuye adufitiye ibindi kuri iyi nkuru hari ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu bw'umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera kugeza ubu inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri magana abiri mirongo inani na barindwi imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nubwo abanduye iki cyorezo ari benshi ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka imibare yarayitangajwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abagera ku ijana na mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze gukira iki cyorezo bakaba barasubiye mu miryango yabo mu gihe abakirwaye bagera ku ijana na cumi n'icyenda nubwo habonetse abarwayi batari bake ariko inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr nsanzimana sabe yasobanuye impamvu yabyo wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire icya mbere ni ukubabona kare kuko iyo umuntu umubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho urugero hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka kuko iyi ndwara mu bintu bya mbere iteraho ibibazo abahuye nayo ni ukubura umwuka kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo umuntu rero yahawe umwuka virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera ikindi cya kabiri uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa ku ibyo bimenyetso ashobora kugira akaba atakwanduza n'abandi akavurwa bya bimenyetso icyo gihe virusi umubiri urayisohora bisanzwe inzego z'ubuzima zikabwira abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije inkorora idasanzwe gucika intege no guhumeka nabi bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye madamu wizeye vivi uzwi ku izina rya miss vivi kubera umubyibuho afite ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya korona ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye aganira n'ijwi rya amerika yavuze ko ari mu bantu bakize covid cumi n'icyenda kandi yaraganye abaganga amaze kuzahara urumva nyine nabanje kwivuza nzi ko ari bambwira ko ari gripe isanzwe urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze ubwo wumvise noneho abantu batangiye kukubika kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana mu mafoto ngo wapfuye sinzi niba warahise ubimenye wabimenye bigenze bite byaje mbona nitaho cyane kandi mbona hari ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze kuko urumva niba wenda umwuka bamaga wari uri hejuru ukabona baragenda bagabanya kantite ingano y'uwo bampaga nabonaga ko hari ikiri guhinduka uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini agira inama abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihagije ikindi kwibonaho ibimenyetso ntucike intege wenda ngo ni uko wenda ntawe mwahuye ikindi ni uko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso ni ukwirinda guhura n'abandi ko wenda nanjye byaramfashe ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda nabo baranduye uturutse inyuma yanjye so nkavuga ni rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane kandi ntibumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye ahubwo n'aho bagenda n'aho bakora nabo bumve ko hari ikibazo bakaraba intoki kenshi barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa hakorwa n'abantu benshi niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki no mbere birinda kwikora mu maso kugeza uyu mibare itangwa na minisiteri y'ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije aherutse kubibwira radiyo ijwi rya amerika kuyirwara ntabwo byakwitiranywa no guhabwa urukingo kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kuyirwara gusa urukingo twatanze ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryemeje ku wa cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko covid cumi n'icyenda ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura virusi ya korona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa kuri ubu miliyoni enye n'ibihumbi magana ane mirongo cyenda na magana cyenda mirongo itanu n'umunani nibo bamaze kuyandura ku isi yose barimo ibihumbi magana atatu n'umwe magana atanu mirongo itanu n'umunani yahitanye naho miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu mirongo cyenda magana atandatu mirongo itandatu n'icyenda bamaze kuyikira Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali urakoze Asumta kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda kuri wa gatanu hashyizwe ahagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu rwanda ku kugene imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yakoreshejwe ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu erike bagira ubusa
nk'uko bitangazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri raporo yakoze ku micungire y'umutungo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aravuga ko muri rusange inzego zagerageje kwisubiraho agereranije n'uko byari bimeze mbere n'ubugenzuzi bwakozwe ku nzego ijana na mirongo itandatu n'eshanu bingana na mirongo inani ku ijana mu bibazo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko bihuriweho n'inzego hafi ya zose haracyagaragara amafaranga asohoka nta nyandiko ziyasobanura hari kandi imicungire mibi mu nzego za leta kugeza ku bigo bigira amakonti atari mu bitabo byabyo ku ngingo y'ibarurishamibare ridahwitse ry'imitungo hakomeje kugaragara ibigo bitari bike bikomeye bivugamo kutabikora uko bikwiye hagamijwe izindi nyungu ku isonga bwana bubadi ya biraro umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko ibigo makumyabiri na bitandatu atasobanuye leta yabyeguriye ikigega agaciro development fund hakozwe igenzura ryimbitse habura miliyari magana atanu z'amafaranga mu mibare bari batanze reporting bizana transparency tuba tuvuga ba nyakubahwa ikimenyimenyi example ni uko habayeho ibigo makumyabiri na bitandatu leta ibyegurira agaciro development fund birimo 1.7 trillion ubwo ni ukuvuga miliyari igihumbi magana arindwi niyo value byatangiyeho agaciro kikorera valuation kikoreye valuation kugira ngo babishyire mu bitabo by'ibaruramari byabo hatakara miliyari magana atanu which means ni igihombo kuri leta muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu bigo bikomeye byakunze kugaruka cyane bibimburiwe n'ikigo gifite imicungire y'amazi isuku n'isukura wasaki icy'ubwiteganyirize bw'abakozi ba rssb gishinzwe ingufu n'amashanyarazi reg n'ibindi kuri wasake ho ngo birasa n'aho ibyacyo byananiranye ibyo muri wasake ngo bihora ari agahomamunwa sincere it is meaningless ntacyo bibwiye employer you know, nyiri wasaka n'indi ariko ntacyo ntacyo bivuze bakora ibarura ry'imari icungamutungo riri opec bityo financial statements naho bazizana hano uyu munsi ntacyo zivuze iki kigo kivugwamo imishinga yadindiye ndetse n'ibikorwa byacyo bitagenda uko bikwiye byonyine amazi atishyurwa umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aravuga ko ari hagati ya miliyari esheshatu na miliyari cumi n'eshanu z'amafaranga abafashe ijambo mu badepite benshi bagarukaga ku mikorere idahwitse kandi idahinduka muri bimwe mu bigo bya leta birimo wasake bibiri na cumi na bibiri na cumi n'umunani babona iyo raporo y'agahomamunwa disikirema n'uyu mwaka bikaba byongeye bikagaruka aha rero nge nagize impungenge natekereje iki kigo ntabwo cyaba gifite imbogamizi zihariye umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko zimwe mu mpamvu z'iyi mikorere idahwitse mu bigo bya leta bikomeye ishingira ku babitegeka uko abisobanura byumvikana ko hari abo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta adafiteho ububasha kuko nk'ikigo rega icyo ngo cyanze ko akigenzura hari uburwayi bwateye ba nyakubahwa y'uko ibigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero ahubwo birashaka y'uko audit ikorwa mu buryo babishaka you see they give us their own terms ariko twebwe dukora kuri international standards nubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yari yakomeje kwirinda kuvuga batamworohereza mu kazi byarangiye yabwiye abakuriye inteko ishinga amategeko imitwe yombi uko ubwo yabagezagaho raporo ye yaje guhamagarwa kuri telefone na bwana muzoro utegeka wasake igishobora gufatwa nko kumushyiraho igitutu no kumuha amabwiriza mu mikorere e, right honorable speaker nicaye ahangaha si umukuru wa wa wa saka ya telefone nicaye aha yes muri ya mikorere isa naho bashaka gutegeka audit general ko akora uko babishaka noti uko amategeko avuga noti uko international standards bivuga ubwo rero ni iyindi mico nayo iteye ubwo nabyo muzagerageza ukuntu mwakumira
mu nzego mirongo ine n'icyenda mu zagenzuwe hagaragaye miliyari umunani na miliyoni magana atandatu z'amafaranga zasohotse no mu gusesagura ni mu gihe muri raporo iheruka hari hasesaguwe miliyari eshanu z'amafaranga hanavugwamo kandi miliyari magana abiri na makumyabiri n'igice z'amafaranga zikubiye mu mishinga mirongo itanu n'itanu yadindiye abadepite bakavuga ko mu ngengo y'imari itaha ya bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe hagombye kuzita kuri iyi ngingo depite odete uwamariye uyu munsi twagombye kuba duhangana n'ingaruka tuzasigirwa n'iki cyorezo cya covid tureba purayoritizi ariko tutongera gushyira ingengo y'imari mu mishinga n'ubundi itazakoreshwa icyumvikanamo urujijo cyangwa se gishobora gufatwa nko guterana agapira hagati y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko arabagaragariza raporo yakoze ku micungire mibi y'umutungo wa leta barangiza bakamubaza icyakorwa ku bigo biboneka ko imikorere yabyo idahinduka umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe akabasaba ubuvugizi ingaruka zikaba izihe abaterankunga iyo basanze amafaranga bahaye leta ntacyo yakoze barayasubirana raporo igiye gushyikirizwa komisiyo zibishinzwe ziyinononsore mu nteko ishinga amategeko ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugushimire eric kuri iyo nkuru nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro uwabihagarariye ni edi gwema n'amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika